hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are the returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people hmm. this nigeria matter eh e don tire many people this one another new viral video where they say the un people wey be say many people they call on make they come take action make they come for nigerian people rescue whether they do assist they know they ear, then they block their ear Then they do assist they know they see everything with the apple this one at the video will be say are they 100 percent sure if themselves come across this video they will go really go control say now it shows say now gabubu nine day for that position eh because if to say na oga bubu for that position this kind of thing no go The apple. my people this one a new video of students wey be say dem dey sing nigeria national item for inside water dirty water <laughs> i no even know wetin i go just call this kind of thing whether na rain o na it e just um, na whether na rain na it e just pour for ground Where everywhere full like that we no understand abi that environment na inside river na it e just be i no understand my people this one na very very heartbroken video wey be say students dey sing Nigerian national item inside that kind of place, inside Roforofo, inside inside water, dirty water, when we say it e reach their lap, they put their shoe, nobody go feel wear shoe. Both the people where they, they where when we say be their teacher, they stand on top of something because ordinary ground water full everywhere. Water full everywhere. That kind of water, that children, they need to go treat their leg. Because the kind of one wey go enter those children leg no be small thing and i dey hundred percent sure say oga bubu go see dis video because all those sanwo-olu all uh, all these governors also dem dey dem dey for social media dem dey see everything wey dey happen if to say dem talk say dem wan go protest for lekki toll gate now dem go release all di olopa come even go do wetin go rent some from another state come lagos just to stop pipo for not pro to not protest or to close their mouth right now these students they seek Nigerian national item for inside dis kain place and a lot of people they share the video waka say ah if una reach the class safe, eh i dey 100 percent sure say that class safe everywhere go scatter no table no chair outside water that place just be like say na na just that place na be the river wey be say all di water wey bad water wey wey don dey fall for nigeria since all this while e be like say na dat place na just go store put and that place dem get local government chairman for that area dem get governor for that state and their their student is like that. imagine the kind of place even if water no dey that place sef dat place no be where children suppose stay go school if una see there my people, this one no be waiting. mothers people will be saying their children not there for that place if they even see this kind of video self, they go share tears for the student just because say they won't go school they need to pass through this kind of stress and a lot of people they talk say the person will be saying e for that asshole rock He not be oga bubu o becos oga himself The kind talk wey come outside for im mouth when he wan enter. wey be say people wan vote am in eh e go come be person wey be say all those promise wey he make he go come dey that kind position He go come reach that place finish come dey see im own citizen dey pass through this kind of pain stress no hospital no good school no good road no light ha This one worse too This one worse too imagine make nigerian students dey sing their national anthem for inside this kind of place my pipo i go leave for make una just quick watch the video of this student wey be say dem wear their school uniform dem dey sing nigeria national item say i pledge nigeria my country Hey. dem just dey sing am wey be say dem dey inside that kind of dirty water wey be say that children eh dem need to wash them to go treat them because the kind of thing wey be say go store enter their finger and inside their leg later eh may no go pass wetin we no even think so my people, make una watch the video my people. before i come back to come talk to una my people, na the video na una new watch finish On a see wetin happen for inside the video This country wey they call nigeria so eh me i never see any african country where we say that even the talk say things dey strong for african countries them me never go never i never see any african country wey be say their their students go to sing national item, and for the teachers wey be say dem dey for that school we know say this video wey be say on una do self now put am for social media so that e go see people go still see say eh, say the school they need help the students they need help of government say they need help hey. Eh. but include the when I do the video but after this video I beg make una no dey let those students they stand inside that kind of water They do the sick nigeria national item and they come say inside the classroom too na so water full everywhere imagine they are saying uh, eh, oduduwa nation they start to dey arrest people Will be saying that they do oduduwa nation who no go do oduduwa nation or come outside to talk to us say dem wan do biafra if they see this kind of video nobody no go talk except the person will be say in children o oh, e no dey for this kind of position and e dey benefit from this kind of situation of nigeria right now Now only that kind of person i go talk say e still believe in one nigeria because if e the person if he come across this kind of video see students stand for inside water and that state get governor and that kind of state the country will be say we get president president will be say no even they check on his own stu his own citizen how the school be But one wey dem call public school many public school dey wey be say they no get chair they no get table how long the student will continue to suffer all the name of say they won't go to school so to come go to school now na nigeria school na go see the student won't go to school again They no go go with happy mind dem go dey go with suffer and dis video wey be say dem video so i pray may the governor of that state make it e come across this video make e for come for the rescue of those students make e just help them build better school May help them do that arrange that area because dem talk say that area all the people wey dey live for there as dem come outside from inside their house their leg dey enter inside water dem no get normal place wey children dey play all of dem na water around dem no be say na clean water o dirty water children no come dey wear shoe again because of water the one wey be say carry shoe comot for eh, house water go carry the shoe go sink the shoe before you know my people na leg na dem say dey waka inside water make children no go fit talk say dem wan even fall for ground all their uniform both their pint go sink enter inside that kind of water that one na infection now this kind of this kind of water now wey e touch person skin na infection so this one na the governor the governor of the state eh, e need to take action They need to share this video to the governor of that state see I'm saying those students they need help how they go They study inside this kind of place so my people, may god just touch the govnor heart and the president wey be saying that they touch the election 2023 The 2023 election will come now And I promise now they go make they go share us at the end of the day road go see that the way e be for it to get better e go see the worst light dem no go still do am hospital dem no go build Me mimadi wey we get president make no fit point say see na na hospital wey i build see this one na the road wey be say i do see this one na him be the school free school wey i build o oh. see how many widows i don give money after their husband peme e no dey like that so the nigeria government dem need to share this video of these students reach where those nigeria government dey so that they go fit go help those students They go fit go help them build better school and do the place for them, the environment for them. because that place no just good for children at all e no good my people. so my people go like to end the video for here make una let me know waiting on a thing for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i the upload una bye bye till i come on away next time bye guys guys my next video bye guys